mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda uno munsi twashimye kuganira ku ndwara y'itiro rike iyo bita insomni mu rurimi rw'igifaransa abantu benshi baragira ikibazo cyo kubura itiro cyane intango yabyo bakabifata minenengwe ukutavura kare iyo ndwara biba bifise ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyura izindi ndwara zikomeye nko kwibagira n'izindi ndwara zitandukanye rero twatumiye umuganga agiye kudufasha gutahura vyinshi bijanye n'iyo ndwara yo kudasinzira bikwiye ikaze neza rero mwese nk'uko bisanzwe tubibutse ko turi kuri facebook aho mushobora kurungika amatelefone yanyu tukabahamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyiyumviro aderesi yacu nk'uko bisanzwe ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa kaze neza mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika mwinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga kaze mwese rero muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro cyane cyane cyerekeye amagara y'abantu muri sanga y'uno munsi rero twashimye kuganira ku ndwara ya insomni indwara ya insomni mu gifaransa indwara yo kutagira itiro ukubura itiro cyangwa gusinzira umwanya muto udakwiye abantu benshi baragira ikibazo cyo kudasinzira bikwiye intango yabyo bakabifata minenengwe zimwe mu mvu zitera ukubura iryo tiro bikava nko kugira imyitwarariko y'ubuzima irenze hamwe no kugira ibyiyumviro biterwa cyane cyane nko kugira ubukene budasanzwe bwugarije imiryango itari mike muri kino gihe nk'uko bivugwa n'abahinga mu buvuzi ukutivuza rero kare kukagira ingaruka mbi zitari nke zishobora kubyara izindi ndwara zikomakomeye nko kwibagira cyane iyo bita alzheimers mu gifaransa guhungabana mu mutwe icyo bita depression canke anxiety n'ibindi mu kiganiro rero muri aka kanya muri sanga turaganira n'umuganga yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsozabwenge ni umuneurologue mu gifaransa atubwire byinshi kuri iki kibazo kijanye n'itiro rike kaze mutangire nomero zacu zanyu nk'uko bisanzwe tubibutse ko turi ku rubuga rwa facebook aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera mu kiganiro ibibazo canke ivyiyumviro urubuga rwacu ni radiyo yacu voa umutumire rero tutarenze kurandira umutumire ni muganga nestor nsengiyumva muganga nsengiyumva akorera ku ivuriro rya espoir d'afrique mu burundi akaba kandi ari we ayobora igisata cy'ubuvuzi muri iryo kaminuza y'aho nyene yitwa espoir d'afrique benshi bazi nka hope hope university mu burundi reka twakire umutumire muganga nestor nsengiyumva tubahaye ikaze mu kiganiro murisanga
murakoze cyane murakoze cyane ndabashimiye kuri buno butumire mwampaye kandi ndashimiye abo bose bariko baratwumviriza kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu bijanye n'amagara y'abantu na cyane cyane mu bijanye n'itiro n'indwara zijanye n'itiro indwara ya insomni uyu munsi murakoze murakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira natwe turazi ko abaganga muba mufise akanya gato ariko nabyo nyine abanywanyi baba bakeneye kumva umuganga basigurira neza na neza nk'izi ndwara bakaronka n'akaryo ko kumubaza ibibazo muganga rero tugiye tutugiye ku ijambo insomnie nk'uko buba benshi bayizi mu gifaransa cyangwa ukubura itiro gusinzira umwanya uda- udakwiye ni indwara iba yahungabanije ubwonko gute mu bijyanye n'ubwonko biba byagenze gute kugira ngo umuntu ase n'uwamugaye ntasinzire bikwiye kandi abishaka
Mm, murakoze Eh, reka kumbure mazina babwire ryari tuvuga yuko umuntu afise insomni Mhm, eh, ni ukuvuga afise iyo ndwara yo kubura itiro mhm, eh, kugira ngo eh, tuvuge ko umuntu afise insomni ni uko eh, ubwa mbere eh, ni wa muntu iyo agiye kuryama bimugora cyane kwinjira mu itiro eh, ni ukuvuga ngo eh, iyo umuntu agiye kuryama mu isanzwe nko mu minota mikeya yabwiza kuba eh, yasinziriye ariko uyu muntu afise iyo ndwara aramara iminota ishika kuri mirongo ibiri n'irenga atara- atarinjira mu itiro mhm.
ego nicyo kimenyetso cya mbere Eh, ikimenyetso kijya kabiri ni uko niyo byakunze ko yinjira mu itiro eh, biramugora yuko ashobora kurigumya Mm.
Eh, ni ukuvuga ngo eh, usanga ariko arikangura ugasanga ariko arikangura cyane nk'inyuma y'iminota mirongo ibiri mirongo itatu yarasinziriye agaca yikangura Eh, ikindi kimenyetso eh, ni uko abyuka kare eh, gusum- gusumbya uko yari yabitegekanije nimba yari yatwiganije ko aza kubyuka igihe cy'isaha eh, cumi n'imwe reka dufate eh, zo mu gatondo eh, ugaca usanga igihe cy'isaha icyenda zo mu gatondo arikanguye Eh, ikindi kimenyetso eh, ah, gikunda kwigaragaza eh, ni uko abo bantu eh, baraheza ku murango bakagira ikintu co eh, co kumva umenga bararushe umwanya wose Eh, tuzita mu rurimi rw'ikinofunofu fatigue Mm.
Eh, a- muri ico nyene bijanye n'ivyo za fatigue ba- ba- baragira kandi eh, ico twita mareze mareze na fatigue ni nkaco kimwe ni ukumva nyene umenga uragoyagoya ego eh, ikindi bagira eh, ni uko eh, ico twita attention ni ukuvuga uko umuntu eh, uko umuntu akurikira nk'umuntu ariko aramuganiriza hama akamukwira- akamukurikira nk'uwo bari kumwe eh, biragabanuka Eh, ivyo nyene twita attention bijana n'ico twita concentration eh, bigomba kumera kumwe ni ukuvuga gushobora gukurikira iyo umuntu ariko arakuganiriza ukamukurikira eh, mugaheza kuganira E- ego Eh, turi haribonekeza kandi eh, haribonekeza kandi guta- ku- kunovuga nti eh, gutakaza eh, ukwibagira cyane ukwibagira cyane ukuvuga gutakaza ibyo twita memoire tuza kubigaruka ko turiko turavuga inkurikizi Eh, ariko hambavu y'ivyo eh, n'abantu ku murango usanga bariko barisinzirirako ni ukuvuga eh, ijoro ntihari itiro rikwiye eh, ku murango naho uzosanga ariko arumva akeneye gusinzira Eh, ni ukuvuga uzomusanga mu biro asinziriye uzomusanga mu ishure asinziriye uzomusanga no kuri bora asinziriye hari ivyigwa vyerekanye eh, muri te- muri leta zunze ubumwe za amerika ko amwe mu magisida aba uno munsi eh, aterwa cyane n'indwara ya insomni ni ukuvuga abantu bagira ibyo zo kwisinzira ko bariko baratwara umuduga hagaca haba isanganya ridasanzwe Eh, ah, ikindi ni uko eh, bagira eh, novuga nti ah, i- eh, mu- mu- mu mibereho yabo mu mibereho yabo eh, ah, umwimbu wabo uragabanuka cyane eh, uragabanuka ugasanga eh, by'ukuri biragaragara yuko nimba ari umukozi wa leta atariko arakora neza nimba ari umunyeshuri atariko ari- aronka neza umwimbo eh, ariko kandi eh, um, biri- biragaragara yuko eh, usanga abo bantu eh, bafise ba- ba- ba- ba- usanga bagomba eh, ni ukuvuga- ni ukuvuga ni gufita inyifato inyifato inyuranye n'uko abandi bantu bameze eh, hariho nk'in- nk'ibintu- nk'indwara twita eh, hariho nk'indwara zituma umuntu agomba kuguma agomba gukora nk'ikintu ugasanga nk'umuntu agomba ku- kuja nko mu bukumbu akabigumamo uko nyene cyangwa akagomba kuja mu birya bya eh, byo gukina za tombora akabiguma- akabigumamo uko nyene cyane ugasanga umuntu ari aggressive ah, donc ari aggressive ni ukuvuga ah, ah, atameze neza by'ukuri ego ibyo rero nibyo bimenyetso dukunda eh, dukunda ku- kwi- bikunda kwigaragaza eh, ah, by'ukuri kuvuga ngo eh, mbega eh, mu bwonko eh, habaye iki neza na neza habaye iki ni ukuvuga hahandi bya bindi dushira muri eh, sikanere tukabona duti bimeze kuno kunuku bya bindi dushira eh, novuga nti mu bindi bipimo bitandukanye tukabona eh, hariho ibyo eh, ibyo ubushakashatsi bw'amashimo butarashobora gusigura neza ariko icyo bikoze ni uko haba idurumbanya eh, ry'ukuntu ubwonko eh, bukora na cyane cyane ibisikanya eh, ry'umunsi n'ijoro Eh, uko dukoze uko ibiremwa bikoze na cyane cyane ibikoko harimo n'abantu eh, twavuga duti bikoze ku buryo ibikorwa byabo haba ibisikanya ry'umunsi eh, nijoro hariho amasaha rero eh, yo gusinzira eh, hariho n'amasaha eh, yo yo kum- yo gukora hariho amasaha yo mu ijoro n'amasaha yo ku murango ibyo rero bira- bisanzwe biri mu bisanzwe muri kamere kacu eh, ah, iyo ico tu- iyo- ico kintu bisanzwe iyo horloge novuga nti iyo saha iyo saha y'umubiri eh, isanzwe tuyikoranywe iraheza rero niyo iba yameze nk'ihungabana gatoya ego
ego Eh.
murakoze cyane rwose muganga ndumva urabisiguye mu buryo butomoye cyane Eh, u- tugarutse ku cyo wavuze cyerekeye kuba agresive cyangwa kumera nk'ukara hari igihe umuntu asanzwe nawe nyine aba ataryamye bikwiye nanjye ndabyibana ko rimwe na rimwe iyo utaryamye bikwiye ugasanga umengo ibintu byose ntibigushimishije ugasanga umengo washishwe uri kurakarira ubusa Yego Bi- cyane.
bi- bi- Yego n'ibi- cyane.
n'ibimenyetso koko tubibona no mu buzima bwa misi yose murakoze cyane ego reka rero Yego, tuje ku yego.
mirongo ya telefone Yego.
abanywanyi batangiye guhamagara kandi ni benshi cyane tugerageze kubafasha Mm.
Eh, duhere Yego.
ku witwa jean baptiste nsabimana jean baptiste uratwumva
ndabumva amahoro cyane
Ihe, ni amahoro ndi mu rwanda mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka nyabihu Mhm.
ye ye mbanje kubashimira no gushimira uwo mutumirwa Mhm.
ariko ntabwo nari natangiye ikiganiro ntabwo numvise eh, Ego.
ibyo yaheraheje ego muganga ariko aradusigura ku bijyanye n'ikibazo cyo kutasinzira bikwiye ikibazo cy'itiro rikenya icyo biva ko ah, muri make yasiguye byinshi bijyanye n'icyo biva ko n'ingene umuntu aba yahungabanye mu mutwe Ah, iki kibazo ba ugifise canke ufise ikibazo canke cyiyumvire
ye nanjye bikunda kumbaho wenda biterwa n'akazi kenshi umuntu aba yakoze ahubwo nagira ngo wenda mubaze nti eh, ni ni utuba- ni utubazo tubiri ese ko hari igihe umuntu ahindura ahantu yari ari tuvuge wenda nk'umuntu akava hano akajya gusura nk'abavandimwe muri tanzania cyangwa se muri uganda yagerayo rwose akamara nk'iminsi ibiri yabuze ibitotsi nagira ngo mubaze ni akabazo k'amatsiko ibyo byaba biva ku ki noneho nanamubaze nti ese ko mu bihugu bya afurika akenshi dukunze guhura ni- ibihugu bikunze guhora mu bintu by'imidurumbanyo nk'ubu nko muri za sudani y'amajyepfo ibibazo barimo ese ibi bintu byo kuba haba akajagari nko mu bihugu ugasanga cyangwa se ugasanga nk'abantu barize babuze akazi mbese n- ngerageje kubi- ku- ku- kubyihutisha nkabishyira mu mu ijambo rimwe Ibi- ubuzima abantu babayemo burashobora kugira ingaruka mu kuba abantu bashobora kubura icyo kintu cy'ibitotsi bikaba byavamo nk'indwara Mm. Ego, Ye, reka nuko duhere- ndabashimiye turagushimiye cyane jean baptiste reka nakiri uwundi munywanyi kumburiye muganga bishirira icyarimwe ndumva ikibazo cyawe cya mbere n'icya kabiri Ah, icya mbere cyari cyerekeye dekaraje icyo abantu bita dekaraje iyo umuntu agiye mu mu kindi gihugu canke yahinduye ahantu yari ari ugasanga itiro riramugoye Ah, eh, kumbura reka muganga kumbura byishire kuko icyo kindi cya kabiri cyo cyo ki- nacyo nyine kirimo ibintu byinshi cyane wabajije uti ko abantu baca mu bibazo bitandukanye ingwano eh, ibibazo bitandukanye eh, itiro ugasanga rirabagoye muganga duhere kuri icyo cya dekaraje biba bimeze gute kuko eh, ndibuka ko nanjye mperuka ku- gufata urugendo rurerure birafata nk'indwi yose ugasanga wahungabanye dusigura ingene biba byagenze mu Eh, bwonko ego mu- murakoze cyane mu gusigura eh, iki eh, wanashima cambe- camboneraho kuvuga muri rusangi ico eh, bivako ico eh, iyo ndwara ivako kuko eh, navuze mu bisanzwe ibimenyetso biyerekana eh, biyerekana ariko eh, ubwo mvuge neza eh, ico bivako Eh, nico gituma rero kumbure i- inyishu ikiboneka eh, ndiko ndavuga ico bivako ego ego ndiko ndavuga ico bivako kumbure hariho banashima n'abandi bashobora kuba bafise ibibazo eh, bigomba kuja kugenda hiyo novuga nti iki kibazo kumwe n'ibindi uwo mu- uwo mu- uwo munwanyi ariko aratwumviriza yabajije novuga nti ni ukubaza ati mbega biva kuki ibintu eh, bi- bigenda gute kugira ngo umuntu abure ikiro ego Eh, ubwa mbere eh, reka ndababwira yuko eh, ariko kuri uwo muntu kugira ngo hamwe vyoshika nk'ubu aka- ka- nk'aka bigaca bimucikana ugasanga umurongo ntawugumanye ntabwo ariko aratwumviriza Eh, ah, reka ndabwire yuko urumva iyo uhinduye eh, aho wa igihugu wahora ubamwo canke ahantu wahora uba eh, ukaja ahandi eh, hariho ibintu byinshi byinshi bihinduka Eh, ah, iyo mbere n'ubwoba hariho bwa mbere abashobora kuva mu gihugu bakaja mu kindi ugasanga n'amasaha aratandukanye ugasanga ya masaha umubiri wari waramaze kubaka eh, wa- aratandukanye nayo muri ico gihugu ugiyemwo ni ukuvuga ugasanga isaha eh, zitatu zo mu ijoro z'aho wahora sico kimwe n'isaha zitatu zo mu ijoro z'aho ugiye ako na aho ongerageje gusigura ikintu gisanzwe cyane I- ikindi ni uko eh, nuvuga nti eh, aho wahoruba ibidukikije z'aho wahoruba environema aho hantu wahoruba uno mu- aho ugiye ahandi harashobora kuba ari ahandi turaza kubibona eh, mu bintu bituma eh, nu- nuvuga ntibiza gufatafatana kugira ngo abantu babure itiro reka mbere manze ndabivuge Eh, reka manze ndabivuge kumbure byoca bidufasha eh, hariho nabo baba bafite ibindi bibazo uza gusanga bagiye kurongera inyishu ego eh, nuko rero eh, novuga nti eh, ibitera kubura itiro eh, dukunda kubishyira mu migwi itatu eh, twavuga duti hariho ibishyira abantu mu mugwi w'ababangamiwe ni ukuvuga ibibishi- ibibashyira ah, kuri risike a risike bibashyira mu mugwi w'abantu babangamiwe eh, tu- tubyita fagitere predisposa eh, eh, reka nabahe nk'akarorero hariho eh, nk'umuntu ashobora kuba eh, mu bwana bwiwe hariho ibintu eh, yabonye eh, hari ibintu yabonye eh, yarabonye ababyeyi biwe eh, bakubagurana eh, yarabonye eh, papa eh, ag- akubagura mama mama canke mama akubagura papa eh, canke yarafashwe ku nguvu eh, canke hariho ikindi kintu camushikiye eh, nimba yarigeze kuba eh, afise uwo bakundana ari uwo bubakanye canke uwo umukunzi wiwe no kubatubatse hanyuma by'ukuri aramuhemukira hanyuma arakomereka cyane eh, bya bindi bica bituma umuntu agira umwitwarariko nk'uko mwagerageje kubivuga kandi mwakoze cyane ego eh, ibindi eh, ni ukuba eh, umuntu afise zi- zirya ndwara z'amagara yo mu mutwe eh, muhora mumva nk'indwara bita za depression eh, ah, nobabwira yuko nko nk'indwara bita depression eh, iyo ndwara wanashima no mu byo eh, abahinga abaganga banonosoye zirya ndwara zo mu mutwe bafatirako kugira ngo bavuge yuko umuntu afise iyo ndwara eh, ya, ya depression eh, nuvuga nti kubura itiro eh, birashobora kubamwo eh, nuvuga nti rero irashobora kuva birashobora kuvana n'amagara makeya iyo mu- eh, no- eh, n'iyo ndwara ya depression eh, ikindi eh, mwigeze mwigeze kuvuga imyitwarariko y'umuntu eh, iyo dufate nk'umuntu eh, nuvuga ntiyahinduye ico yahora akora akazi yahora akora iyo umuntu yahinduye akazi yahora akora akagenda gukora kandi aho ntituvuze aho mbere usanga umuntu agiye gukora akazi ugasanga akora mu ijoro yahora akora akazi ko ku murango eh, aho urumva biraba ibindi bindi mbere n'ubwo yoba ahinduye akazi bisanzwe gusa aka- aka- akagenda mu kandi kazi naho nyene birakunda ku- iyo kutabiza novuga ntibishyira umugwi- uwo muntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ndwara Eh, a- abandi ni abantu eh, novuga ntibafise ibintu bishobora guhungabanya itiro ryabo reka ndabagarorero eh, umuntu arubakanye abafite uwo bubakanye hama uwo bubakanye ataha igihe cy'isaha eh, dufate zitandatu zo mu ijoro aho mu bisanzwe umuntu ye- ye- yabwirizwa isaha zitatu isaha zine yagiye kuruhuka uwo bubakanye yagiye kuruhuka igihe cy'isaha zine zo mu ijoro hanyuma wa wundi nawe bubakanye atashe igihe cy'isaha eh, zitandatu canke isaha imwe yo mu ijoro hajya mu buca urumva yuko ni ukuvuga haba hariho ibintu byaje bihungabanya eh, iryo tiro ryiwe ni ukuvuga nti ya saha y'umubiri isanzwe yaramaze kwiyubaka mu mubiri w'umuntu haje ibintu biyihu- biwuhungabanya bi- biyihungabanya Eh, ibindi eh, bikunda kubonekeza muri uwo mu mugwi nyene w'ivyo bintu twitwa facteur predisposa ni ukuvuga biza bi- bishyira umuntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ngwara umwanya wari wose ni ukuba umuntu afise ingwara y'ububabare eh, idakira Eh, ni bakarorero eh, nk'ingwara z'amakansere eh, amakansere menshi eh, abantu baragira ububabare budasiguritse batazi niyo buva eh, hariho amakanseri asanzwe azwi wanashima yuko eh, agenda mu magufa nk'amakanseri y- yo mu ibere amakanseri eh, yandi ya za prostate za za bimba mu mubiri bitandukanye aragenda mu magufa hama agatera ububabare budasanzwe n'amakanseri atagira mu magufa aratera ububabare budasanzwe budakira eh, kandi bu- bimwe bimwe tu- tu- be- ba- bataranabona neza wanashima n'ico bi- bi- bya- bi- n'ukuntu bigenda Mhm.
ego Ego.
ego Eh.
No, kandi, eh, hariho eh, mu mu- mu mugwi w'ibintu kuko navuze ko ari ibintu bitatu ibyo ni ibintu biza bimushira mu mugwi abangami- w'abangamiwe mugabo hari ibindi bica biza biba nk'inkabuzo hariho nk'ibi- ibindi bica biza biba nk'inkabuzo eh, ni ubu nk'akarorero eh, nk'umuntu ya- yabuze uwiwe eh, yabuze uwiwe canke yatandukanye n'uwo bubakanye eh, canke eh, novuga nti yatakaje eh, akazi eh, yatakaje akazi canke yagiye yahinduye akazi urumva uyu agomba bica bi- nubwo eh, ibyo bi- eh, bica bimushyira mu mugwi w'abantu ba- ba- bagenda ku ba- baca- ba- babangamiwe Eh, u- ibya nyuma ibya nyuma kugira ngo bace babaza eh, kuri kuri uwo- kuri uwo mugwi w'ibintu bitera iyi ndwara eh, ni ubwa nti hariho ibica biza ibisahiriza Eh, ibica bisahiriza eh, hariho nk'akarorero abantu usanga bari abateleviziyo bari eh, hajya mu gita- mu cyumba umuntu aryamamwo ugasanga umuntu ari mu buriri mu gitanda ariko ariko araba eh, bya bindi y'amasanamu y'amavidewo haba kuri youtube zimwe za youtube ariko abireba muri telefone eh, canke wanashema hariho nabo usanga bafite imbonesha kure mu byumba eh, abandi eh, ugasanga eh, novuga nti ba bafise imyitwarariko cyane ubuzima ku buryo iyo yika mu ijoro yikanywe na gatoya ugaca usanga ariko ariyumvira cyane ariyumvira cyane ibijyanye na n'imigambi yiwe eh, ibijyanye n'ibintu yifuza gukora cyangwa ibintu ariko arapanga neza mugabo bitameze neza ugasanga bariko barabiganira turaza kubigarukako ni nababwira uko abantu bovyifatamwo kugira ngo birinde iyo ndwara ariko abandi ugasanga dufate barubakanye eh, nk'umuntu yubakanye no- no eh, afise w'ububakanye ugasanga bagiye kuryama bariko baraganira eh, muri kirya cumba baryamyemwo Eh, turaza kubigaruka ko turi twatanga impanuro ukuntu twokwikingira iyo ndwara kuko turasaba yuko abantu bagiye kuryama kirya cumba co kuryamamwo kiba icumba co kuryamamwo gusa canke kurangura amabanga y'abubatse ku ba- ku bubatse ariko ntihagire ikintu na kimwe co kuganira kindi kiberayo ikintu co gupanga umugambi n'umwe kiberayo ego nuba ndageze ngaho ego murakoze cyane murakoze cyane birumvikana ko imigwi eh, itandukanye kandi biva ku bintu byinshi bitandukanye niyo mpamvu dushima cyane ko muri ko murabiducagagurira tukagerageza kubyumva umwe umwe akumva ikibazo ciwe aho kiri n'inyishu yohatorera ego reka tubandanye twakira abandi turafise emery manirakunda manirankunda emery ku murongo ikaze neza
murakoze cyane kumpa ikaze kuri radiyo ego emery ndabona umenga uduhamagaye uri muri kenya niyo uri
yego niyo ndi Mm, ni amahoro
ni amahoro Eh, duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro
umutumire nari ngomba kumubaza dufate nk'amasaha umuntu aba yashobora kuryama ku munsi ntagire ikibazo uko yoba angana
yego nkaba mfite murakoze.
n'iki- Mm.
n'ikindi cyumviro nobaza mfate nk'umuntu agenda nko mu ijoro nka- aho iyo agiye kuryama nka saa saa yine aciye afata nk'urugendo agaca ashika ahantu agiye nko mu gatondo agaca yirirwayo agasusura akavayo ku mugoroba akagera kuryama nko mu kindi gitondo cy'uwundi munsi ugira gatatu ariko ho agaca- agaca aryama mfate nk'uwo murango wose n'igice cy'ijoro arico yo yitwaye ntaba yakwije amasaha yoba yategetswe kuryama muri iyo minsi ibiri Mm, ni ibintu biba buri gihe cyangwa ni ikintu akora rimwe na rimwe atari iminsi yose ga emera
dufate nka ibyo bigashika nka kabiri mu kwezi Mm. yego yego muganga muganga araza kukwishyura urakoze cyane reka tubanze twakire na eric muganga abishyurira icyarimwe eric harerimana uraho neza
mwiriwe mwiriwe mwiriwe
Eh, nari nabonye ikiganiro muza mu- mwatumiriye mutumire cerekeye ibijya- c'ibijyanye no kubura itiro Mhm.
jewe ndi umuntu wa mbere byafashe muri bibiri n'umunani Mhm.
ku buryo nashobora kuryama abandi bagasinzira nkarara nkanura Mhm.
nkaza kuronka nk'agatiro nko mu masaha kumi saa cenda ugasanga bukeye iminsi yose sinziriye nk'isaha amasaha abiri Mm.
byarabandanije gushika muri bibiri na cumi na na ga- bibiri na cumi na kabiri Mhm.
niho bimaze maze kubona yuko bimbangamiye cyane rwose hariho aba hariho abaganga bo mu buganda bakorera kuri avenidora misiyo ngaho mu gisagara cya bujumbura Mm.
bari bafise farumasi ndagenda ndabibiganira barampa ibinini byacika bitandatu ca ndamara igihe mfise ikiro kubera naho naba nicaye naca ntera nshaka gusinzira Mm.
ariko mu nyuma byarasubiriye ndetse na n'ubu na n'ubu ndacari nabyo Mm.
ku ku buryo nshobora nshobora nko guhera nka nka saa yine n'abandi bagasinzira je hakagira saa munani ntarasinzira Mm.
canke ngasinzira nko kuva saa tanu saa saba nkaca nsinzira bukaca burinda buca je ntasubiye gusinzira Mhm. Mhm.
aho rero hoho mba ngize tombora mba ngize tombora aho nkaronka n'ikiro n'ahandi ho ndicara nyine ngatera amabu gaca hamwe nza kwi- nza kuronka agatiro gakenya nka saa kumi Mm. yego rero jese sinashoboye gutomokerwa neza ibyo ari byo mu nyuma niho nacasiranda tuvuge haraciye nk'imyaka ibiri ibyo byo gusinzira urumva byo kudasinzira biracabandanya niho nacasubirafatwa kandi- n'akandi kagorane nyene nkaza numva tuvuge mu mugongo impera ngaha ku mutumba urumva ku buryo ntashobora no kuryama ngatonekara ukamenga ndashushe nk'uwo basutse ko amazi ashushe atayi atangorane n'imwe fisi urumva ari ibintu byaciye bifatana n'ibyo by'ikiro rero bica birambuza amahoro kugeza n'ubu munsi ku buryo nashoboye kwivuza nashoboye kwivuza nakoresha amahera menshi yababa ha- hafi ibihumbi amajana ane birenga ariko byarasi iyo ndwara nshaka gukira rero kanini ibyo by'iryo tipo narayobewe ikintu na kimwe iyo ndwara yi- yo kubura ikiro iyo myaka yose maze narabuze ikintu byoba byaravuye Mm.
kubera n'abantu bibwira bose nta n'umwe ashobora kubitomora ngo ambwire ati "Na- hariho uwundi muntu yari yigeze kubirwara nta n'umuntu n'umwe ndigera numva yigeze kurwara ibyo bintu ngwaye kandi urumva bimaze ko igihe kinini cyane rwose rero Ego.
nta nabaza uwo mu- Ego, reka tumire.
muganga reka twumve muganga kumbura ugume ku murongo Eh, muganga tumuhe eh, iminota nk'ibiri mugerageze kuganira twumve kumbura icyo yagufasha canke icyo byoba byaravuye ko muganga iki kibazo cya eric numva ko akimaranye imyaka myinshi cyane wumva intandaro yabyo ari iyi
ego eh, ico no banza kumenyesha ni uko eh, insomni iyo ngwara ya insomni aho itandukanye n'izindi ngwara eh, izindi ngwara murabizi tuvuze nk'ingwara ya malariya tuba- tuvuga duti iterwa n'umugera eh, wa malariya umubu urakurya hama ukagushyiramwo eh, novuga nti urya mugera wa malariya Tu- tuvuze duti indwara ya sida turavuga duti iterwa n'umugera wa sida indwara y'igituntu gutyo gutyo gutyo gutyo aho iyi ndwara eh, yo kubura ikiro bita insomni itandukanye n'izo zindi ndwara ni uko iyi ndwara iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye Eh, muganga Uruteraterane ntabaciriyemo rw'ibintu, muganga eh, ntabaciriyemo gato kumbure mwokura telefone kuri oparleur numva umenga hari amajoshua ko ariko aragaruka eh, hama mu- muduge ku ijambo ego ego ego Eh, nariko mvuga nti eh, iyi ndwara aho itandukaniye n'izindi ndwara ni uko iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye eh, aho itandukaniye n'izindi ndwara usanga uvuga ati iterwa n'umugera uyu iterwa n'iki n'iki n'iki n'iki n'iki Eh, nico gituma eh, nico gituma eh, tuvuze duti kuvuga duti byavuye kuri iki neza na neza n'ibintu bica bigora ahubwo byosaba ko tuba twicaye nawe eh, tukavugana neza tukavugana ubuzima bwiwe uko- aba nuvuga nti mu mu myaka akiri muto eh, mu myaka akuze ni biki na kahe kazi yakoze eh, ni iyihe myitwariko yagize eh, ni iyihe eh, yindi ndwara ashobora kuba yaragize kuko nababwiye yuko ino ndwara irashobora kuza kubera ko umuntu afise eh, n'izi- n'izindi ndwara zi- z'amagara yo mu mutwe ariko ibyigwa birerekana yuko iyi ndwara irashobora kuza yonyene ikaba indwara nyene eh, twita insomni eh, ata kindi kintu by'ukuri yavuye ko ikaza ari uko nyene ariko urumva bya bintu bitandukanye eh, nagenda ndavuga biza bigenda bi- bimera nk'ibisahiriza nk'ibisahiriza nk'ibisahiriza Eh, kumbure niyaza kuba ari k'umurongo eh, ninavuga uko twoyirinda eh, ninavuga uko twoyirinda muze kunyibutsa nze kuvuga eh, uko twoyirinda ivyo Ego.
twokora kugira ngo tuyirinde Ego.
hanyuma kumbe aza kuronka inyishu zimwe zimwe ariko ico noca ngira ko mvuga hariho yavuze ko yafashe imiti eh, ariko iyo miti yaramufashije mu kiringo c'amezi nk'atandatu ariko mu nyuma biragaruka Eh, ntibitangaje kubera ko eh, iyi ndwara nyene ya insomni ego by'ukuri tura turagira tura mu byo dushobora gukora harimo imiti hariho imiti ishobora gusi- gufasha gusinziriza ariko namwengira mushobora gutahura yuko nk'umuntu nk'akarorero nkaba nk'akarorero nka nko muri bimwe na dondagura duti umuntu yagize iyi ndwara ya insomni kubera ko eh, afise dufata nk'indwara y'ububabare budahera eh, urumva naho uwo nk'umuti usinzira ntiwamuvuye ya ndwara y'ububabare budahera ako n'akarorero gasanzwe ego eh, ni ukuvuga imiti turayitanga ego nibyo ariko ikintu cya mbere gihambaye ni ukurondera eh, novuga nti ku- kuvura cyangwa kugabanya cya kintu ca- bya bintu byamera nk'ibikabura byaba nk'inkabuzo eh, hamwe no guhindura imibereho eh, mu byo eh, mu byo nda kuvuga ku bijyanye n'ukuntu twoyirinda sinzi ko ngira duhava bava duca tubanza kubivuga kugira ngo eh, abariko baratwumviriza baze kubanza ku- kuronka inyinshi z'ibibazo bimwe bimwe ego eh, kumbure twogira ko mufasha Eric n'abandi eh, kugira ngo twumve bimwe bimwe yogerageza gukora muri iki gihe kugira ngo yifashe muri uko kuburikiro muri iyi minsi nyene ko urumva umengo biracabandanya Mhm.
ego ego icyo ni ikintu gikomeye cyane Eh, urumva nk'uko nabivuze navuze nti eh, urumva kubura ikiro birajyana bira, birajyana n'ukuntu n'imibereho imibereho y'umuntu ari naco gituma mu byo dutegereza gukora ikintu cya mbere gihambaye ari uko dusaba umuntu novuga ni guhindura imibereho bo ikintu cya mbere eh, tura eh, turasaba yuko umuntu afita amasaha eh, novuga nti eh, adahinduka yo kugenda kuryama Eh, le- maintenir les horaires fixes do do lever do coucher tundagize mu kinofunofu ariko ni ukuvuga amasaha adahinduka yo kugenda kuryama uno munsi umuntu aryamye isaha zine zo mw'ijoro hanyuma ryari naho akaryama isaha indwi uwundi munsi naho saa moya murumva yuko aba ariko aradurumbanya itiro ryiwe itiro ryiwe ara- abiriho rikadurumbanya nico gituma hariho wigeze kuvuga ngo yemeri yigeze kuvuga ngo ngo iyo afashe urugendo ugasanga eh, a- amasaha yahora ryama guhera niba ahora ryama saa yine gaca afata urugendo hanyuma akamara iryo joro ariko aragenda wanashima n'ikindi gice c'umunsi hanyuma akazoca afata akaryama akicuza ya masaha ndagira ngo ndakubwire yuko eh, u- uba uba wamaze kudurumbanya itiro ryawe bitabaye kenshi ntuzogire ingaruka mbi zimwe cyo kimwe n'uwo bibaye kenshi ariko by'ukuri nk'uko nababwiye umubiri uragira isaha muri wo iyo saha rero uyidurumbanije uraheza ukaba uri kuhadurumbanya n'itiro ryawe aho ni ni kuri icyo cya mbere ni ubwami cyo kugumya amasaha adahinduka yo kuryama Eh, ikigira kabiri eh, turahanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu atoba yari mu bintu bituma ubwonko bukora cyane tunabisigura Eh, ah, iyo dufate nk'ubu u- u- wari- uri- wari wimirije kuja kuryama hama ugasanga uriko urashwana n'umuntu uriko urashwana nk'akarorero n'uwo mubana uwo mwubakanye canke eh, uriko uri kuri zimwe za ntuze yama bimwe bita rezo sosiyo zimwe za whatsapp za facebook uri mu bintu umutwe uriko urakoresha ubwonko cyane ibyo biratuma eh, ushobora kugira ingorane mu gihe uri mu mugwi w'abantu wana- ba- basanzwe babangamiwe Eh, nico gituma duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu amara n'imiburi buri nk'isaha ariko yavuye muri bya bintu bituma a- akoresha ubwonko cyane na cyane cyane ntabyibagiye yavuye mu bintu birasira umuco mu jisho ni ukuvuga ngo duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umara akanya kadasanzwe nk'isaha wavuye mu bintu by'imboneshakure wavuye mu bintu bya telefone cyangwa byaba bimataburete by'ukuri uriko uraganira neza wiyumviriza akaziki uturirimbo tumeze neza ata bintu bikoresha ubwonko cyane biriko biraba haba mu majambo canke mu bintu birasira eh, umuco mu maso Eh, ikindi kintu duhanura eh, nigeze kubivuga kare ni uko eh, novuga nti eh, amasaha yo kugira yo kuryama eh, no kiya kiya kibanza co kuruhukiramwo kiba kiya- kibanza co kuruhukiramo gusa Eh, kiba ikibanza cyo kuruhukiramo gusa kuko hariho abagenda nk'uko na- bimeze nk'ibyo niko navuga ubwa mbere abagenda kuryama ugasanga bariko baraganira harya mu gitanda kijya cumba cyo kuryamamwo ni icumba eh, cyo kuruhuka cyangwa kurangura amabanga y'abubatse ku bubatse nta kindi kintu na kimwe gikwiye kubera ni ukuvuga ngo mwo kwikangura mu ijoro umwe muri mwe akikangura cyangwa mwese mukikangura nta n'umwe akwiye kuvugisha uwundi ikindi kintu kikunda kugura abantu eh, murabizi eh, iyo umuntu akeneye kuza kubyuka kare dufata akeneye kuza kubyuka saa cumi n'imwe cyangwa mba- wanashima amasaha yose aza kubyukiramwo kuvyukira ko abantu barashira ko bimwe twita reveye eh, ta kintu kitu- kimwe kituvyura mu gitondo hariho umuntu iyo yikanguye ajya amasaha yo kubyuka ataragera akikangura dufate hagati mu ijoro uca usanga agiye kuraba aho amasaha ageze iyo umuntu agiye kuraba aho amasaha ageze ubwa mbere ni- wuguye nka telefone umuco urashyira mu jisho burya umu- uwe- ijisho rirakorana eh, n'ubwonko detagitima cyangwa nyine ata n'ikindi kintu gi- kibiciriyemo iyo rero wakije ijya telefone nk'akarorero umuco ukarasira mu jisho ni ukuvuga uba ukanguye ubwonko ego Eh, ni ukuvuga rero bisaba yuko wikanguye by'ukuri ntuje kuraba telefone kandi ntuyirahire ngo uje mu byiyumviro birenze ibintu byo gupanga imigambi nimba uri umunyeshuri wiyumvire ngo ikibazo nzokora ejo ca kibazo meze uku nuku nuku utangure kuzungurusa mu mutwe ibyo mwigisha yakwigishije canke ibyo bazokubaza oya nuko eh, ikindi ikindi duhanura ni uko abantu bagiye kuryama imbere yo kuja kuryama bo kwirinda gufata eh, ibintu bikabura ubwonko eh, aha tuvuze ibintu bikabura ubwonko ni ukuvuga nk'ibintu birimo kafeyine kafeyine turayisanga mu ikawa kafe eh, ariko turayisanga no mu cayi nubwo aba ari nkeya ugereranije no mu- no muri kafe turayisanga eh, no muri birya birya birya bindi binyobwa by'am- bita by'amasoda by'amaenerji hari ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa murabibona eh, turabisanga mu binyobwa bitandukanye ikindi kabura ubwonko ni alukore ijya nzoga zambiye eh, alukore rero biri mu bintu duhanura yuko abantu bo kwirindana cyane mu masaha yo ku mugoroba Eh, Ego.
amasaha yo ku mugoroba by'ukuri ni nta muntu ntajya gufata ibyo binyobwa byaba ibyambiye canke ibitambiye Ego, Ego.
hama Eh, nivyo noba ndavuga muri rusange nivyo ibihambaye nivyo ariko ikindi nocomereza kugira ngo bace babaza ibibazo baba bat- batatomokewe ni uko eh, umuntu aho aryama hoba ari ahantu hatekanye ntihabe hari ibintu bimubyura cyane nabivuze nk'abantu usanga bubakanye ugasanga umwe ataha uwundi yamaze kuryama biri mu bintu bigoye cyane ku buryo biba biriko birahungabanya ya saha nababyira y'umubiri iba yamaze kwiyubaka Ego.
uri inzu y'ihungabanya rero biranakugora kugira ngo usubire kuyubaka Ego.
kuko kuyubaka biroro bi- biragize biro- bi- birorosha ubwa mbere mugabo iyo uyihungabanije kugira ngo isubire kuyubaka ni ibintu bigoye cyane Ego.
murakoze murakoze emery yari yanabajije ati none kuryama amasaha agereranye kugira ngo umuntu ntagire ibyo bibazo yogerageza cyane kuryama nkangana murakoze Mm.
murakoze murakoze nari ndacibagiye Eh, umuntu akuze umuntu yakuze yabwiriza kuronka amasaha ari hagati y'indwi n'umunani abantu benshi barahiyenda ko cyane eh, ugasanga eh, baryama amasaha nk'atandatu ivyo biba byarerekanye yuko umuntu aryama munsi y'amasaha atandatu kumanuka uwo muntu aragira ingo- ingorane zidasanzwe zidasanzwe na cyane cyane aho usanga ubuntu bwiwe buriko burononekara harimo na bya bintu twajyangora twavuga yo kwibagira kandi cyane ugasanga umwe- umwimbi wose uriko uragenda cyane ni ukuvuga rero umuntu akuze yabwirizwa gufita n'ibihuri biri hagati y'amasaha indwi n'umunani uko umuntu aba muto mu myaka niko akenera amasaha menshi nobabwira yuko nk'umwana eh, w'umwaka umwe uza gusanga yagiye gukenera nk'amasaha eh, cumi na- na rimwe cumi n'abiri kuduga Eh, urumva rero ni ukuvuga ngo nafatiye ku muntu akuze muri rusange amasaha hagati y'indwi n'umunani Ego.
umwana ni amasaha menshi cyane ego hama amasaha Ego.
atoza ararenza ko kuko hari n'asanga umwenga yaryamye amasaha cumi kandi akuze Mhm.
nabyo nyine byo Ego.
bituma ahungabana gato mu mutwe ego ego by'ukuri by'ukuri umuntu akwi- akuze ntakwiye kurenza amasaha icenda Eh, urumva amasaha akwiye kuruhuka ni uvuga nti agereranije eh, ku byigwa byinshi byakozwe n'abashakashatsi eh, ku rwego rw'isi ni hagati y'amasaha indwi n'umunani Mhm.
abaye menshi amasaha icenda agiye agiye kurenza ngaho si sawa agiye kuba munsi cyane naho nyene si sawa ariko igihambanye muri byose si ugukwiza ayo masaha gusa ariko ni uko biba uko nyene iminsi yose Iminsi yose.
heguriye Ego.
tugomba kubivuga mu gifransa susiza ni ukuvuga itiro rikwiye e heguriye ni ukuvuga ridahinduka biguma uko nyene bidahungabanyijwe ego ni byiza ego cyane.
bidahungabanijwe ego murakoze cyane E, eric nizere ko wumvise inyishu nyinshi ku byo muganga yagerageje kudufasha Ah, niba bimwe bitashoboye gutomoka neza uze kugaruka ku rubuga rwacu rwa facebook eh, urubuga rwacu rwa internet wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ikiganiro uraza kukibona cyose ku bwinshi bwacu kugira ngo ucumvirize neza usubire wumvirize impanuro za muganga birashobora kugufasha twizere ko bizogenda neza eric urakoze cyane reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire nshushu de jonge nshushu turi kumwe ku murongo wa telefone
yego amahoro neza
mm, mahoro namwe ego duga ku ijambo amasegonda make ku murongo harimo benshi bifuza kuganira na muganga duga ku ijambo
Icyo nshaka kubaza kuri iyo ndwara iyo ndwara itandukaniye na stress umuntu agira akabura uko asinzira cyangwa akagira ibitekerezo byinshi Mhm.
ikindi Mm.
ese biterwa n'iki ni izihe ngaruka zishobora kubaho ku muntu wagize gutyo ese umuntu yazi- yayirinda gute Mhm. ego nongere ndakwibi urakoze cyane nubwo ndakwibutse ko no kuri facebook kuri urubuga rwacu rwa internet ikiganiro uze kugisubiramo reka muganga adufashe kuri icyo kibazo cyawe gitomoye neza ati stress na insomnia kuba wahungabanye mu, mu, mu, mu mishaha wawe bitandukaniye hehe nuko kubura itiro urakoze cyane de Jong.
Mm. ego ego Eh, mur- murakoze novuga yuko stress na insomni eh, novuga yuko eh, bifitaniye eh, ubucuti eh, novuga nti bilateral ariko zongora gusigura mu- mu- mu mu kirundi muga reka mvuge yuko kimwe kirashobora gutera ikindi bisigura ngo eh, iyo umuntu yagize stress stress- tuvuze stress hariho stress eh, nuvuga nti yimyitwa yimyitwarariko mu muryango mbega abana babaho gute mbega dufungura gute mbega ko bangirukanye ku kazi bigenda gute mbega bimeze gute Eh, iyo myitwarariko muri rusange y'ubuzima bwiwe reka mbere ngaruke kuri icyo kuko nicyo toroshe gutahura kuko hariho n'ikindi twita stress biologique aho aba yarwaye akaba ari akaba ari indwara yabaye mu mubiri yindi nubwo umuntu yakora malariya cyangwa iyindi ndwara iyo ni stress mbwa ni stress biologique ariko ngarukire kuri iyo stress y'ubwa mbere iyo umuntu yagize bya bindi navuze bikabura kandi bishobora gutera iyo ndwara bitagoranye iyo umuntu nawe afise insomni iyo afise indwara yo kudasinzira uwo muntu aragira stress kuko ubwa mbere mwibuke umuntu afise iyo ndwara mu ijoro biramugora kwinjira mu itiro cyangwa yabyinjiyemo naho biramugora kurigumya murumva yuko nta kintu kibabaje nko kudasinzira reka nababwire yuko mu bisanzwe nababwiye yuko umuntu akwiye kuryama amasaha umunani ku munsi umunsi ugizwe n'amasaha mirongo ibiri n'ane umuntu yabwiza kuryama hagati y'amasaha indwi n'umunani ni ukuvuga bisigura yuko umuntu amara icya gatatu cy'umunsi mu bisanzwe asinziriye kandi muri iki cya aho ibintu byinshi ubushakashatsi bwerekanye biba bikorera mu bwonko niho ubwonko busubira bukagira icyo twita resitorasiyo ni ukuvuga ngo gusubira gutora ingoga kwibwira bugasubira bukamera neza ubushakashatsi bwarerekanye ko ariho ubwonko bwunga ibyo twita memuwari ibyo umuntu yaba yabonye bukahita bukabibika bukabihingura kandi bukabibika ubushakashatsi bwarerekanye yuko ikingo nyene umuntu asinziriye muri fande zisomeye bita someye laprofo ntaco tworinda kubirandirako ubushakashatsi bwarekanye yuko muri ico kiringo niho twovuga duti aho ico twita iminite ni ukuvuga bajya basoda batugwanira mu mubiri bijya bitugwanira mu mubiri bituma tutagwaragurika niyo tugwaye tudasinzikara niho byiyubaka cyane mwumvise rero yuko iyo umuntu afise iyo ndwara ya insomni yamaze ikiringo kinini adasinziriye ubwa mbere amara icya gatatu ciwe cy'ubuzima bwiwe kuko nababwiye ko umuntu amara amasaha umunani indwi umunani kuvuga icya gatatu cy'umunsi dufashe ubuzima bw'umuntu umuntu w'imyaka dufate amaze imyaka mirongo itandatu mirongo itandatu mu isi bisigura yuko imyaka mirongo ibiri yabwiza kuyimara asinziriye iyumvire kumara imyaka mirongo ibiri ufise ibintu bitameze neza ufise itiro ritameze neza urumva nta stress iza isumbiye iyo ubajije abantu babura ibyo barakubwira bati jewe vrema nibwo buzima bwa mbere bubishe nabonye urumva rero insomni na stress kimwe kiratera ikindi yego murakoze cyane reka kumbure nibutse abariko baratwumva radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge abo bita abanurologe ariko aratubwira byinshi ku kibazo cyo kurwanya ukutagira itiro cyangwa kudasinzira bikwiye mu byo yaduhanuye avuga ati kutadurumbanya amasaha yo kuryama ni ukuvuga kuryama ya masaha nyine buri munsi kugira ngo ntuyadurumbanye kudakora cyane birenze kutaja ku marezo sosiyo isaha imwe imbere kuja kuryama kugira ngo amaso yawe aruhuke ayo matara aja mu jisho agabanuke umuntu ashobora kwinjira mu itiro byihuta akavuga ati ikibanza cyo kuryamamwo kibe gitekanye yavuze kandi ko ikibanza cyo kuryama uh, kibe ari ikintu gitekanye kitari ahantu ho kuguma abantu baganira bavuga byinshi bijanye n'ubuzima bigatuma badatekana ba, ba mu mutima yabo akavuga ati kandi ni ukuryama amasaha umunani akwiye atarenze icenda naho nyene atariko abana bobo baronke cumi turi kuri cumi n'abiri kugira ngo bashobore gukura neza n'ibindi byinshi ariko aradusigurira tuby'ingaruka nyinshi mbi ziri mu kutaryama hariho ukugira uburuhe fatigue kutakonsantara kudashobora kwiyumvira neza gutakaza ibyiyumviro ni ukuvuga memoire kuza uribagira birimo gutuma abantu baba agresive ni ukuvuga abantu bakara bakarira ubusa kubera uko kuntu kumbure baba bataryamye bikwiye ubwonko butari kurakora neza akavuga ati ukudurumbanya itiro biratuma ingaruka ziza zo kugira inyifato yo kudasinzira cyane ni byinshi muganga ariko aradufashamo mu kiganiro muri sanga reka tubandanye ku murongo wa telefone ni benshi babandanya kutwakura twakire ku murongo wa telefone hariho hariho ku murongo wa telefone mark yuluk mark yuluk ku murongo turi kumwe
yego turi kumwe amahoro neza
amahoro cyane yego marke uduhamagaye uri hehe hama uduge ku ijambo
ndahamagaye ndi muri zambia Mm, zambia n'amahoro
ni amahoro yego ikibazo canke cyumviwe kuri muganga
mbanje kuramutsa umutumire Mhm.
murakoze amahoro cyane
ni nk'icyo ngomba kumubaza cyangwa kumusaba ni iyihe myitozo umuntu yogira ab- imbere y'uko ajya kuryama kugira ngo umuntu ashobore kugira itiro ryiza cyangwa ubuzima bwiza buturutse ku itiro
Mhm. Eh, reka tu- twakire uwundi muganga aca abishurira rimwe twakire twagira yezu marcel amahoro neza mu rwanda marcel uraho
ane nitwa marcel koko ndi i kigali mu rwanda Mhm.
umutumirwa ndamusuhukije uyu munsi kandi ndamushimiye ku kiganiro cyiza yatugejejeho Mhm.
hanyuma ndashaka kumubaza ku bijyanye n'amafunguro bifungurwa hari bakunze kuvuga ngo mu gitondo umuntu aba agomba kurya nk'umwami saa sita akarya nk'umugaragu nimugoroba akarya nk'umucakara ariko ni ibihe biryo ushobora kurya nimugoroba bikafekita ibitotsi byawe bikaba byatuma uta- udabasha utabasha gusinzira neza kuko wowe arondoye biya arondora ikawa ya nimugoroba n'ibindi bintu byinshi ariko se nta bindi biryo umuntu ashobora kuba yarya bikaba byatuma umuntu atabasha gusinzira neza kuko nkanjye iyo ngiye kuryama kugira ngo nsinzire binsaba kuba mfite akaziki hafi aho ngaho nkagashyiramo rwose ntafite umuziki sinshobora gusinzira ubwo rero urumva nkeneye ikintu gisho- ibi- ibindi bintu indi nyunganizi yatuma mbasha gusinzira kandi twabonye ko ibyo ngibyo nabyo atari byiza ubwo umuntu yakora iki ni ibihe biryo umuntu aba akwiriye kwirinda kurya nimugoroba kugira ngo aryame yumva atuje murakoze murakoze muganga kuri ivyo bibazo vya mark na marcel duga ku ijambo Ego, murakoze Eh, kuri marke yabuze iyi- imyitozo umuntu yogira imyitozo natahuye ko hari nk'imyitwarire by'umuntu yogira ibyo kuja kuryama kugira ngo bigende neza nimba nibaza ko natahuye neza Eh, nuko eh, ahubwo Marcel ya- hari ikintu yamubariye hariyo yameze nk'umwishyura mu byo ahereje ko eh, kuko yavuze bat- ati jewe imbere ngo mu kuja kuryama iyo numvirije akaziki niho bigenda neza niho bitangora Eh, nubwira rero ntuze yuko eh, numubwira yuko nagomba ndamwibutse bi- mpora mbwira abantu iyo ndiko ndasigurira abantu igituma twebwe kera mu gihugu cy'u Burundi eh, reka mvuge mu Burundi kuko niho nzi neza ukuntu byari bimeze abantu baramba nuko imbere yo kuja kuryama abantu barafata ugasanga bateramye ku kwezi eh, ba- aba- ababyeyi bariko barabwira imigani babwira ibitito ibyo twita ibitito abana bababwira kahise iwacu usanga rero bariko baraganira hanyuma ugaca usanga abana bariko barinjira mu itiro bariko barinjira mu itiro bagaca bagenda kuryama uno munsi eh, uno munsi uzosanga eh, senaka canke serugo ari kuri telefone canke yatasha atevye inarugo nawe nyene ari kuri telefone abana nabo bari kuri televiziyo bagaca bafata nka sayine canke saa tanu zirageze ni mugende kuryama bigaca bigorana nari nabivuze Eh, nuko rero ni ukuvuga ngo eh, nabivuze ati marcel ameze nk'umwishyura ni byiza yuko imbere yo kuja kuryama uko nari nabivuze umuntu aba ari mu bintu bituma aruhuka Ni- nimba ari ukuganira muriko muraganira mwicaye harya muhira mwicaye muganira n'abana urabona ko ubu ubuzima bu- bwanagoye butuma twiruka mu ibarabara abantu tutaronka n'umwanya wo kuganira mu miryango kakabera karyo imbere yo kuja kuryama ko kuganira kandi nubwo navuze ngo eh, ngo ni ukugumana amasaha yo kuryama atahinduka ni uko naho nyene uwo mwanya wo kuja kuryama i- ni ukuwurondera itiro ni kuba warirondeye nka kumwe nakubwira kera babikora bakaganira bakaganiriza abana hanyuma ugaca usanga basinziriye ama Eh, imfungurwa.
Marcel rero yingiye no kuvuga ati ibifungurwa Mm.
novuga nti ibifungurwa iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kuvuga kubaza ifungurwa rero nta nyinshi imwe ibifungurwa ubwa mbere mu ijoro tubanze tubwe duti ibyo ari byo byose ntihagire ibifungurwa ufungura byinshi mu ijoro yameze nk'ubivuga nawe nyine ni ukuvuga ngo ibifungurwa byinshi mu bisanzwe ibifungurwa nyamukuru umuntu akwiye kubifungura mu mwanya masaha yo ku murango no mu gitondo Eh, hanyuma mu ijoro ntihagire ibifungurwa byinshi umuntu afungura ahamanje kuvuga u- urugezo rwazo kantite ku bijyanye na karite nubwo ni ubwiza bwabyo cyangwa icyo bifasha ahanini murabizi twamagara abantu twama twabihanuye ni uko ubwa mbere biba ari ibyo kurya bitarimwo amavuta menshi ni uko biba ari ibyo kurya bitarimwo ibintu by'ibinure byinshi icyo gituma tubona tuvuga duti n'inkoko ubazi inkoko kura kiya kintu cyo hejuru kajya gashato ko hejuru ugakure ko kuko harimo ibinure bitameze neza ni uko biba ari ibyo kurya bitarimwo muri rusange amavuta menshi ni uko ari ibyo kurya bitarimo umunyu mwinshi ni uko aba ari ibyo kurya birimwo utuboga birimwo ibyamwa umuntu abishoboye basi nka rimwe mu ndwi mu ndwi imwe mu ndwi zibiri basi byaguranyemo mu kwezi hakabamwo agafi ariko hambavu y'ibyo byose akongera akanwa n'amazi menshi ikindi urumva muri rusange ni ibyo zo kujya twama twahanuye ku magara y'abantu muri rusange hamwe no kutarya kudafungura ibyo kurya byinshi icyanyuma icyanyuma kugira ngo udatahuye acabaza ni uko twama duhanura yuko umuntu amara n'imiburiburi amasaha abiri ahejeje gufungura imbere y'uko aja kuryama nababwira yuko kumbure sinzitonka kandi ari kubivuga mugabo iyo umuntu agiye kuryama ubwo nyine aje gufungura hariho n'indwara ashobora kuzogira ashobora kuzogira muri kazoza mwese muramaze no gushikirwa ibintu bita ikirungurira hajya wumva umenga hari ibintu bikwira mutima iyo umuntu yaciye agenda kuryama ubwo nyine aje gufungura nubwo atogira iyo ndwara y'ikirungurira ubu nyine inyuma y'imyaka ntazi cumi cumi n'itanu abashaka kuzogira iyo ndwara hariho n'abagira indwara zikomeye cyane byahereye kuri iyo kirungurira rero ni ukuvuga ngo umuntu afungure kare nimba aza kuryama saa tatu saa moya abe ahejeje gufungura kandi ntafungure ibyo kurya byinshi cyane byinshi abifungure ku murango cyangwa mu gitondo murakoze murakoze cyane muganga ndumva ibibazo ni byinshi cyane kandi abanywanyi bahurumbikiye urubuga rwacu rwa facebook cyane twizere ko tuzosura kuhamagara mugasubira mugasigura byinshi kuko ibibazo ni byinshi bafise kandi iki kibazo cyo kubura itiro kirabangamiye abatari bake ntitwagiye mu bijyanye n'ibituma kumbure byo mu buzima bwa minsi yose by'intambara n'ibindi byinshi bishobora kuba bituma iki kibazo ariko mbere yuko turangiza iminota itanu dusigaranye duce ku mayange ku bijyanye n'abana bakiri bato abana batinya ijoro cyane kuko banavuze yuko hari ibibazo bitangura abantu bakiri bato abana batinya ijoro cyane barara bararota cyane ibintu bibatera ubwoba ibyo ugasanga biramaze igihe kirekire uwo mwana umuntu yamufasha gute kugira ngo ntibizozane izo ndwara turiko turavuga bakuze zo kubura itiro bakiri bato twavuga yuko twabafasha gute
murakoze cyane hari hari mu hari pikipiki hanze hari ntisinumvise neza musubiremo amajambo avunaguye ubundi sawa umwana akiri muto cyane cyane bajya twumva barota cyane batinya ijoro bakarara bararazirana ugasanga ntibaryamye neza ibyo bikaba umwanya muremure ikiringo kirekire ibyo ni bimwe mu bizotuma kumbure bagira sikire cyane uguhungabana kuryama umuntu yomufasha guta umwana murakoze cyane ikintu cya mbere ko kwihutira ni ukumujyana kwa muganga kubera bamenyesha yuko benshi indwara z'itiro bazi irya ndwara yo kubura itiro ariko hariho izindi ndwara nyinshi z'itiro ariko atari itiro muri ibyo rero hariho izibonekeza mu buryo butandukanye hariho izibonekeza hariho nk'ingaro twita apune zisomeye hahandi umuntu usanga nubwa nti mu ijoro umwana ugasanga abahirira cyane birenze rwose birenze rwose ariko hakaba n'akaryo umwanya ukamenga impwemu ziwe ziraheze ugasanga impwemu ziwe ziraheze handi agahirira cyane ko birenze rwose uwundi nawe ugasanga arashobora gutambuka kandi asinziriye agatambuka akabyuka ugasanga reka aratambuka mugazi kuri asinziriye rero hari indwara nyinshi z'itiro kumbure umuntu ashobora kuzotungana nk'ikindi kiganiro n'ikindi gihe duti indwara zijanye n'itiro hari indwara nyinshi z'itiro rero bisaba yuko agenda kwa muganga kugira ngo barabe nimba hari iyindi ndwara y'itiro yasanzwe afise ubwo bayimuvure kuko bamuvuye itiro gusa nta kintu bizogenda neza yego muganga turagushimiye cyane rwose ku kanya mwafashe ko kuganira natwe no kuganira abanyanyu bishwi rya amerika tuzobahamagara kandi twongere tukibandanye kumbure nko mu ndwiza kugira ngo tubandanye iki kiyago abatashoboye kwishurwa ni benshi dufise bararenga cumi cumi na batanu bari bifuje kubabaza ariko akanya nikadukundiye tuzogerageze tugire ikindi gice cya kabiri cyo kubandanyiriza aho twari turi kuko impanuro mufise zirahambaye cyane ego abatwumva ndabibutse ko twari ko turaganira na muganga Nestor Nsengiyumva akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi akaba kandi ariwe ayoboye igisata cy'ubuvuzi kuri iyo kaminuza nyene yitwa Espoir d'Afrique benshi bayizi nka Hope University mu Burundi Hope e, muganga rero yaranonosoye ukuvura indwara z'imitsi insozabwenge ni umuneurologue yadufashije byinshi cyane ku bijyanye n'indwara ya insomnia indwara yo kutagira itiro rikwiye indwara yo kubura itiro muri make akaba yaduhaye impanuro zitandukanye zo kugerageza kurwanya iyo ndwara tubibutse ku rubuga rwacu rwa interineti yuko mushobora kujya mukumviriza zimwe mu mpanuro yaduhaye ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu murakoze mwese muganga turabashimiye mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye nadia taha mu buhinga bw'ibyuma murakoze
babyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba